ni radio Ijwi y'Amerika iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na federica nkurikije mu burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm jana kane n'ibice bitatu y'ijwi y'amerika ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha impunzi z'abarundi zo muri kampi ya rusenda iri mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zirageramiwe n'umutekano muke urangwa muri ako gace k'imisozi miremire zikoreramo tugeze batangira kudufata ku ngufu tugakubitwa urumva no gusoma isome ntitukigenda gusoroma kubera iki kwambugwa igihuru izo ni zimwe mu mpunzi zo muri kampi ya rusenda mu rwanda ibiganiro by'ubuhuza hagati ya leta n'abanyagihugu mu midugudu ya kangondo na kibiraro inyarutana mu muji wa kigali ntaco vyashitse ko ifatika uyu munsi ipahe mu faransa hariko habera inama mpuzamakungu ku gihugu ca libiya aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja amakuru avugwa hirya no hino kw'isi umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya leta z'ubumwe z'amerika n'amakungu antony blinken azogendera afurika ubwa mbere mu ndwiza inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas cameron blinken azahaguruka i washington ejo bundi kuwa mbere yerekeza i nairobi muri kenya itangazo rya minisiteri ye rivuga ko azaganira na perezida uhuru kenyatta ku bufatanye bw'ibihugu byombi mu migambi yo kurandura covid 19 no ku bibazo by'umutekano mu karere by'umwihariko ibyo muri ethiopia somaliya na sudani muri iki gihe kenya ni kimwe mu bihugu bihagarariye afurika mu nteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi kandi isanzwe ifite uruhare runini runini mu bikorwa byo kugarura amahoro muri biriya bihugu uko ari bitatu blinken azava i nairobi ajye abuja umurwa mukuru wa nigeria nk'uko itangazo rikomeza ribivuga azaganira na perezida muhammadu buhari ku bufatanye mu rwego rw'ubuzima ubuhahirane na demokarasi i dakar muri senegal aho azarangiriza uruzinduko rwe azabonana na perezida makisal witegura gusimbura mugenzi we wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix Tshisekedi ku buyobozi bw'inama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu mezi abiri ari imbere Blinken na Macky Sall bazavugana ku buryo bwo gukomeza gushimangira umubano usanzwe ari intangarugero hagati y'ibihugu byombi ni ubwa mbere Blinken azaba agiye muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika urakoze thomas uyu munsi i paris mu gihugu cy'ubufaransa hariko harabera inama mpuzamakungu kuri libiya iyo nama ifite intumbero yo guhimiriza abanyalibiya kubahiriza itariki y'amatora nk'uko itegekanijwe ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi inama ihuje abakuru b'ibihugu bagera kuri mirongo itatu barimo ubufaransa n'uwa libiya nyine n'ab'ubudage ubutaliyani misiri chad na visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kamala harris umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres warayifatamo ijambo akoresheje ikoranabuhanga rya videwo ikibazo cy'abasirikari n'abacanshuro b'abanyamahanga bari muri libiya nacyo kiri ku murongo w'ibyigwa mu nama y'i paris loni ivuga ko kiri mu bibangamiye amatora yo muri libiya yemeza ko bagera ku bihumbi makumyabiri barimo abarusiya abanyaturikiya abanyasiriya abanyasudani abanyecad n'abakomoka muri emira z'abarabu zunze ubumwe umushinga w'umwanzuro w'iyi nama uvuga ko amahanga azafatira ibihano umuntu uwo ari we wese cyangwa igihugu icyo ari cyo cyose kizatobera amatora y'inteko ishinga amategeko n'umukuru w'igihugu bya libiya ateganyijwe ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwezi gutaha muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda mu kanya amakuru mu karere ka afurika ibiyaga binini amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini tuyatanguriye mu rwanda inyuma y'ibiganiro by'ubuhuza hagati y'abanyagihugu mu midugudu ya kangondo na kibiraro inyarutarama muji wa kigali ntaco vyashitse ko gifatika n'ibiganiro vyabaye mu rwego rwo kwirinda ko impande zompi zitura amasentare idonido y'inkuru eric bagirusa ubu buhuza hagati y'ubutegetsi bw'umujyi wa kigali n'abaturage bo muri nyirarutarama mu midugudu ya kangondo na kibiraro bwari bumaze amezi asaga atanu ijwi rya amerika ryamenye amakuru avuga ko busa naho ntacyo bwagezeho mu miryango makumyabiri n'umunani yemeye kwinjira mu buhuza imiryango ine gusa niyo byarangiye yemeye amazu mu busanza mu karere ka kicukiro imvano y'ubu buhuza yari kwanga ko impande zombi zisiragira mu nkiko nk'uko wakunze kubitangaza mu bihe bitandukanye umujyi wa kigali uvuga ko hari umushinga wo kwimura abaturage b'inyarutarama bakimukira mu busanza kubw'ibikorwa by'inyungu rusange bagat batuzwa mu nzu zubatswe n'umushoramari uvuga ko banatuye mu manegeka gusa bamwe muri bo ntibabikozwa bagasaba ingurane mu mafaranga nyuma y'aho ubuhuza bunaniranye bari baburimo bakavuga ko ibyo bari bitezemo byabaye ikinyuranyo bwana jean dodier shika umwe mu bafite imitungo minini bagomba kwimukana we yari mu gikorwa cy'ubuhuza n'umujyi wa kigali avuga ko byamubereye amayobera twumvaga yuko mu by'ukuri hari icyizere kinini cyane ko tugiye guhura noneho n'ubuyobozi bwacu tukicara ku meza tukabereka ibyatubabaje bakatubwira nabo ibibaraje inshinga ariko mu by'ukuri twasanze uruhande rwa leta mu kijyanye n'ubuhuza ntabwo rwigeze ruva ku izima ku buryo wabona ko yari ifite ubushake bwo gukemura ikibazo dufite muri rusange ariko icyo nashimiye umuhuza icyo nabashije kubona ni leta yamunanije ariko umuhuza yari afite ubushake bwo kutwunga sishikama gusa uvuga ko ubu buhuza butagenze uko bwari bwitezwe madamu gorori yoze ntakirutimana ari kumwe na berekari kabera nabo barebwa no kwimuka umuhuza njye nakubwira ko yabogamye nese umuntu warimo kuduhuza akagendera ku ruhande rumwe avuga ngo ntidufate inzu ntidufate inzu akakwinginga ngo ufate inzu iyo nzu rero ntabwo nzayijyamo ntacyo nzayiriramo kandi ntabwo no kujya mu nzu ari agahato ntabwo bampatira inzu kuko ntabwo nanayubatse ibyanjye nubatse barabipfobeje ngewe uko mbona umuhuza yabaye ku ruhande rwa leta cyane cyane kuko umuhuza n'ubundi yari aturutse muri leta yarananijwe bihagije yagendeye ku itegeko yahawe shikama yemeza ko yinjira mu buhuza ntako atagize ngo agire ibyo yigomwa ariko akananizwa kuri ubu mutungo warawubarira amafaranga arenga miliyoni mirongo cyenda akavuga ko akurikije ibyo amategeko ateganya nta kabuza atazabura gutsinda umujyi wa kigali mu rubanza n'ubusanzwe yaburanaga mbere y'ubuhuza icyizere cyo gutsinda ni ijana ku ijana nta nubwo nihana mirongo icyenda n'icyenda kuko ntabwo umucamanza azavuga ngo niba ndegera gusubirana uburenganzira ku mutungo wanjye kandi itegeko rikaba rivuga ko umuntu warengeje iminsi ijana na makumyabiri ataratanga indishyi ikwiye icyo gihe umushinga uba wataye agaciro noneho umucamanza azavuga ngo ngo wari ugifite agaciro muri iyo minsi ijana na makumyabiri none ibaye iminsi itanu nakubwira ko leta iri kwigiza nkana ndabizi neza ko nabo bazi ko batazatsinda uru rubanza ariko politike ni ikintu kinini wasanga bafite n'uburyo bazabikemura bashobora no kubikemura tuzajya no kuburana ejo abo ubuhuza bwabereye imfabusa byumvikana nta shidi ko batsimbaraye bikomeye ku mitungo yabo njye mfite umutungo wanjye hari abawushaka hari icyo tugomba kumvikana kugira ngo bawujyane ibyo kumvira rero ngo ngo mfite icyizere cy'iko nzabona ibyo mparanira ntabwo ari bo bafite icyo nshaka njye mfite icyo bashaka niba bashaka ubutaka bwanjye rero tugomba kumvikana buryo ki bushingiye ku mategeko kugira ngo mbubane izindi nzira zizakoreshwa zose zizaba ari igitugu n'agahato radiyo ijwi rya amerika yahamagaye bwana didasi nshimiyimana wari umuhuza muri iki kibazo hagati y'umujyi wa kigali n'abaturage ba nyarutarama atubwira ko atari ku rwego rwo kugira icyo abivugaho mu itangazamakuru gusa n'umuvugizi w'inkiko bwana harisoni mutabazi twamushatse kuva ku itariki umunani z'uku kwezi ntacyo aradusubiza twari tugamije kumenya icyabaye intandaro y'ubwumvikane buke ku bahuzwa ijwi rya amerika kandi hagiye gushira icyumweru ishaka umujyi wa kigali ariko abawutegeka banze kugira icyo batangaza kuri iyi ngingo ni mu gihe mu butumwa bugufi twandikiye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bwana jean marie vianney gatabazi yadusubije ko umujyi wa kigali ari wo kugira icyo usubiza kuri iki kibazo hagati aho uruhande rurega rwo ntirubura kwitegura umunsi ku wundi inosande ho ku bwayo ni umunyamategeko wunganira abagera kuri mirongo irindwi muri iki kibazo yabwiye ijwi rya amerika ko isi yose igihanze amaso cyane ku ngingo y'iyubahirizwa ry'amategeko ku gihugu kigendera ku mategeko ku ruhande rwacu nk'umunyamategeko twumva ihame ryo kubahiriza amategeko ryari rikwiye kubahirizwa na bose na leta irimo cyane y'uko ingingo ya mirongo ine n'icyenda y'itegeko nshinga iteganya y'uko abantu bose na leta nayo ubwayo ifite inshingano yo kubaha itegeko nshinga n'andi mategeko ikizava muri izi manza isi yose usibye n'abanyarwanda isi yose igiteze amaso iki ni ikirego gisebya igihugu cyacu twumva ngo kiri mu bihugu ngo byiza bikurikiza amategeko icya kabiri amahanga aratwose mu kiganiro n'umwe mu bamaze kwimuka ni umugabo wemeza ko afite abana batanu n'umugore bamuhaye inzu y'icyumba kimwe mu busanza avuga ko nubwo hari ikibazo cy'ubwisanzure muri iyo nzu nto hatandukanye na nyarutarama bari batuye bitandukanye cyane n'iyari iri aho ngaho ikindi cya kabiri haba mu bijyanye n'inyubako haba mu bijyanye n'ukuntu kaba gateye haba mu bijyanye n'inzira ndetse urebye nk'ibikorwa remezo hafi ya byose birahari ku buryo bworoshye iki kibazo cyo kwimura abaturage nyarutarama cyatangiye kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi itegeko rigena kwimura abantu ku bikorwa by'inyungu rusange riteganya ko igenagaciro rimara amezi ane iyo uwimura atubahirije amasezerano hakorwa igenagaciro bundi bushya cyangwa uwimura yabyemera akishyura atanu ku ijana by'umutungo w'uwimurwa kugeza ubu iki kibazo kirareba abasaga igihumbi magana ane abandi basaga magana atatu bamaze kwimuka amakuru duhabwa n'abitabiriye ubuhuza aratubwira ko ku itariki ya mbere z'uku kwezi aribwo umuhuza bwana didas nshimiyimana yatanze raporo y'ibyavuye mu buhuza ubusanzwe amategeko ateganya ko iyo ubuhuza bunaniranye ababuranyi bombi bahitamo kugana inkiko kimwe mu byo baregera harimo gusaba gusubirana uburenganzira ku mitungo yabo urubanza ruzaburanishwa mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha eha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze eric muri repubulika ya demokarasi ya kongo impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya rusenda iri mu buseruko zitunzwe n'imirimo yo guteka no guturira amakara mu misozi miremire yo muri ako gace ziridogera umutekano muke urangwa aho zari zisanzwe zikorera ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo ari mu rusenda zimwe muri izi mpunzi zari zisanzwe zifite imirima y'imyumbati y'intogi ndetse n'itomate zisobanura yuko zitakigera muri bimwe mu bice zari zisanzwe zihingamo nka mitamba ndetse no mu misozi iva za mugono na kabembwe bitewe n'uko zitinya ko zagirirwa nabi n'abantu bitwaje ibigwanisho bakomeje kugaragara muri ako karere twebwe tugiye mu murima turahohoterwa ukuntu tuhohoterwa n'ubu tugeze batangira kudufata ku ngufu tugakubitwa urumva no gusoma isombe ntitukigenda gusoroma kubera iki kwambugwa mu gihuru mu misozi ihanamiye mu nkambi ya rusenda natwe turabarimyi turimo turagenda kurima kubera umutekano turagenda bakatwiruka batwirutse ko amasuka tura abagore bafatwa ku ngufu n'abagabo bakabafata ku ngufu babashyirana mu karere tutazi icyo dusaba ni uko tworonka umutekano tukaza turagenda mu mashamba yacu kurima kubera niho tukura buraro n'uburamu nikiza david ni impunzi yo muri iyi nkambi asanzwe atunzwe n'umurimo wo gutwika amakara yemeza yuko kubera ibibazo by'umutekano muke byatumye umurimo yakoraga udindira kubera igihe tudoga ruguru mu ipori tugahura n'ibibazo bamwe tukiruka akazi wari ugiye gukora ntugakora uwo munsi abana bakarara inzara cyangwa bamwe bakagwara bakabura nk'ibinini byo kuza kubagurira hari abantu rero usanga dushaka dukora akazi kamwe kamwe gatandukanye duca amakara uturira ifuru kubera wabuze inzira zo kuza kuyiraba ugasanga ifuru yose yazikiye yacitse umunyota n'igihe uyazana amwe akanyaganywa mu nzira ayandi bakayatwara kumva z'umutekano muke uri mu nzira ni ubusanzwe ngo turwanira twakotwa nk'umutekano mu kayira iyo turi ko turaza gukora turahura n'ibibazo byinshi cyane imipanga bigatwagwa amashoka bagafata impunzi zo muri iyi nkambi inyinshi zari zisanzwe zitunzwe n'ubuhinzi kubera imfashanyo y'amafaranga yo kugura ibifungurwa zari zisanzwe zihabwa n'ishirami ry'umuryango w'abibumbye ryita ibiribwa rya pamu ari nkeya zivuga yuko kubera zitagera aho zari zisanzwe zikorera imirimo byatumye ibiciro byo gukodesha amasambu ari hafi y'inkambi biduga misago filipo n'umwe mu barimyi bo mu nkambi ya rusenda ahantu hasigaye hashikwa ni ahantu hagufi cyane haruguru udashika no ku ruzi aho hantu nayo ishace kivamo haciye hazimba gose ku buryo ikare yari ku bihumbi mirongo ibiri ubu ushobora kuba ni mirongo itatu na bitanu cyangwa mirongo ine ukayibura kabisa ubu barimye turi mu kangarateri twabuze dukira nawe tumira n'ukuri umutekano mu misozi ihanamiye inkambi ya rusenda watangiye guhungabana bikomeye kuva tariki ya cumi na gatatu y'ukwezi gushize biturutse ku migwano y'imitwe yitwaje ibigwanisho yasenya akarere ka bibogobogo igisirikare cya kongo kivuga yuko cyatumye abasirikare muri bimwe mu bice byo mu bibogobogo na za mugono na kabembwe byari byarigaruriwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abamayimayi kuri ubu igisirikare cya kongo n'ingabo za monisco nibo bacungiye umutekano bamwe mu baturage bahungutse bari bibogobogo kandi iki gisirikare kiri gukangurira abandi baturage batarahunguka kugaruka muri ako karere kuko hari agahenge k'amahoro vedaste ngabo kubwaragijwe rya amerika rusenda mu ntara kivuye urakoze vedaste tukivuga ku mpunzi muri iki gihe imvura itasuye amaganya ni menshi ku mpunzi z'abarundi zituye mu nzu zishaje muri kampi ya nduta mu gihugu cya tanzania james javina yaraganiriye nabo ko myaka tubarengaho imyaka itandatu tuba mu mazu y'amahema barazi kuva tugishika ngaha hasa n'ubu abantu bakeyi babaha ihema jewe kuva nkishika ngaha ihema ndakuye hasi niryo nasize ruguru kandi ukeza muri aya masaha ihema rirava sivyo hageze mu ijoro imvura iguye ni ugutaratara niho woraba ngaha hariho ibintu twasizeko kugira ngo ahantu hari intoboro haza haragira gute ku bishambara nk'ibi vy'amahemahema vy'amagunira kugira ngo umuntu arabe yuko yokwikinga imvura nk'imvura iguye usanga turyama haza n'agafu dufise ugasanga harataraye umuntu ubura aho ahungishiriza ibintu imvura iyo iguye rero maruga usanga amazu yagurutse ugasanga inzu yaguye no hasi ku kubera ihema imvura urabona no ngaha urabona n'ukuntu yabaye kubera kuva ku ihema niho usanga nyine tu- turi ahantu nyine nk'imvura iguye nyine nkahandonkera hari uko nyine imvura itaguye imvura iguye umuyaga iyo ubaye mwinshi usanga nabyo bidutera ingorane nyine kuko urabona nk'abubaka ubone hafazari rero isanzwe ari n'ikimugo urabona ko nigwariye kubuna ukajya n'akare n'akabumbiwe n'abana karahera urabona agashitingi nako karahera burya imbere nagiye nshyiramo ibipapuro bimwe urabibona by'inzu byo dufite inyindi nguma ashyiramo bikanga oya no kurinda mu kaga kamwe ka mbere inzu no ku inyuma naho yarakadutse kubera uko ukuva ku bwa mbere ahaherekeje barabahaye akazu nta n'akazu bigeze baba barabubakira amazu nta namba bigeze baba urabona umugore yayirukanse iyo ku bigo ngo arimo arahiga ariko bamuha agashitingi tukiri gushyirako ni ukuri dupapuro umwe buri ngaho mu nzu nta namba yabonye nta n'inyishu ya byose Imvu- iyo imvura iguye kubera iva ica abana bose tuca dukunganira uruhande rumwe tukarara twicaye maze kurara twicaye n'abana rero hihitiye hari igihe abana ndabasembereza hari igihe nyine tuguma ngaho uko nyine numviye ikibazo nyine ni kubera iva kandi kakaba ari n'akazu gatoya ni ukuvuga yuko bavuga ati ngo abantu urashobora barerera hamwe ukabagira gute namara twebwe tuhabaye ngaho imyaka itandatu dusumijwe n'abantu baziye badusanga babaha amabati natwe ntitwubakiwe bariyubakiye hariho abubakiwe bahabwa amabati natwe ntitwahawe n'amahema n'amabati ntitwahawe niyo twavuze ati badusanurire ibiti mu mu nzu byaraboze ni ukuvuga yuko twe badufashe nabi nk'ikumeti tutari impunzi kandi baratubagurije mu bandi bana nk'ukumeti twebwe ntituri impunzi nk'abo bantu ni ukuvuga yuko natwe bari kudushikiriza nk'iko abandi bagize gute babahaye bari kutubwira ati bire mwiyubakire mugani batitubwire gute tubazaniye kandi twarabishobora hariho n'abubatse mugani babuze amahabe- amabati mugani abaziye mu nyuma urabona yuko barose amabati baronka n'amahema mashasha baratubwiye ngo nta mahema yariho yo gusanura ngo nta biti bihari byo gusanura kandi byirirwa birasonga natwe tuba muri izi nzu Eh, iyo imvura iguye turavigwa cyane bivaye n'amahema kubera yamaze guhera bayaduhaye igihe kirekire kiraheze amahema ya- yagize bayaduhaye kuko duhahura n'ibivumbuzi ugasanga kirayitatamuye ihema ikaguruka igacitabagurika rero uca usanga umaze kuyisubiza ku nyu- ku nzu kandi uca usanga iri kirava iguma iri kirava twaba duhagaze nta masha gusinzira
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda kuva ku itariki ya munani gushika ku ya cumi na kabiri y'ukwezi kwa cumi na rimwe urwaruka rwarongoye abandi ku mugabane wa afurika rurenga ibihumbi icumi warakurikiranye inama yitiriwe africa youth leadership summit you lead summit 2021 igira gatanu iyo nama ishyira imbere imigambi y'urwaruka y'ishyirahamwe eac yarigize iminsi ibera mu gisagara cya Arusha muri Tanzania umukuru w'ishyirahamwe ry'urwaruka nyafurika Eric Nsengimana yari muri iyo nama mu kiganiro yahaye radiyo ijwi ry'Amerika aratangura avuga uko iyo nama yagenze inama yatanguye yarusha ku munsi wa mbere iriko igenda neza eh, ivyo bategekanije ku rutonde eh, na cane cane ibijanye n'inyigisho bariko baratanga n'impanuro bariko baratanga ku rwaruka biriko bigenda neza Eh, na cane cane yuguruwe nu- n'uwuserukira eh, umukuru w'igihugu ca kenya abicishije ku- ku mushikiranganji ajejwe urwaruka muri kenya eh, kandi eh, ikaba ari inama ikomeye yashoboye kuba kandi eh, hitavyemo n'uburundi aho n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'uburundi yashoboye gushikiriza ijambo urwaruka ruri muri ino nama n'uriko rurayumviriza ku murongo nk'uko mwabivuze kuko urwaruka rwishi kubera ibihe turimwo vya kovide ruriko rurayikurikira ku murongo rurenga eh, ibihumbi umunani Eh, hano hakaba hari nk'ibihumbi bitatu yarusha rero inama iri kigenda neza nkuko yategekanijwe kandi eh, ni inama ikomeye irimo ibihugu bitandukanye nk'uko mwaje kubivuga byo mu karere k'ubuseruko bwa afurika eh, na- no muri no muri afurika yose ndetse ubwa mbere yatanguye ari eac gusa none ubu hacemo n'ibindi bihugu bitari muri eac nka za tunisiya zose ziri ngaha
murashaka kutubwira nk'urwaruka eh, rwo mu bihugu vyegeranye n'Uburundi eh, rwitabye iyo nama Eh, urwaruka ruri mu bihugu byegeranye n'uburundi ni congo na na na tanzania tanzania niho riko irabera u rwanda eh, narwo ruri mu bihugu byegereye uburundi ruringa kandi ni rwinshi cane twashoboye kwitaba ino nama eh, ndetse n'uburundi twashoboye gushika abantu mirongo ibiri twitabye ino nama mu- mu- ino nama mpuzamakungu y'urwaruka mu bijanye n'iterambere no gufunga neza tugarutse ku kivugo cy'iyo nama ibiri ko birarangurwa cyangwa ibiri ko birashyikirizwa ku byerekeye nka kazoza ka afurika ni nk'ibi turazi ko muri iki gihe hari ibibazo bihambaye cyane rwose ibiri ko birashyikirizwa cyane cyane n'ibijyanye no kurondera akazi ukwaruka kubera ko nicyo kintu cya mbere bahagaze ko ingene amaporogaramu y'urwaruka yoshigwa imbere cyane mu bijyanye no guhanira amahoro n'umutekano mu bihugu bitandukanye mu bijyanye no guhanahana ibidandazwa no guhanahana ibidandazwa ku mihoro ibyo bise e-commerce bagahanahana kandi ibyiyumviro ku bijyanye n'ingene urwaruka nyafurika rukorera hamwe no ku bijyanye kandi n'amahoro n'umutekano ingene intambara zogabanuka mu gihugu ndetse no mu isi ndetse hamwe rero n'ibyo bashimikira ko cyane cyane urwaruka afurika yo acu dushaka ni iyihe afurika yoba ari afurika imeze gute rero aho baratanga umwanya bakagira bakavugana ku ntuze kuri porogaramu bise arusha debate bakagira bakavugana urwaruka kuri afurika twifuza ejo iyo bimeze gute nk'urwaruka urwo ruserukira urundi mu bihugu bitandukanye kugira ngo mbere kandi kugira ngo dushobore kugira kuraba ingene urwaruka rushobora kuronka akazi muri afurika rushobora kuronka mbere n'ingene rushobora kubaho ndetse iyi nama kandi ikaba yatewe iteka cyane na nyakubahwa yahoze arongoye igihugu cya tanzania jakaya muri shokikwete ari nawe asanzwe aserukiriye yuri ariwe patro wa yuriji hamwe n'umunyamabanga mukuru ajejwe yinjira ajejwe iby'akarere ka eyase ni ukuvuga east african community ndetse n'abandi batandukanye bakuru b'ibihugu batandukanye bashoboye kuyita babicishije ku murongo ku byerekeye kimwe mu byivugo by'iyo nama kuronsa ubuzi urwaruka nk'uko mubivuze ubu n'ibihe bihambaye cyane rwose aho ikibazo cy'ubushomeri mu rwaruka cyari gisanzwe gikomeye hatariyongera ko icyo kiza cya covid cumi n'icyenda ikintu mubona ko nk'urwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye ruriko rurasaba ko cyokorwa mu buryo bwihutirwa ni nk'ibi ibintu urwaruka ruriko rurasaba muri iyo nama ni nk'ibi
inama izohera itariki cumi na zibiri no muri tuzi itariki cumi n'imwe niyo tuzogira amarekomandasiyo y'ibyo tuzogira tuzoshobora gushyira imbere ariko ubu bari barashyira imbere cyane cyane ibintu bijyanye n'amahoro n'ibintu bijyanye kandi no guhanahana ibidandazwa hagati y'urwaruka hagati y'ibihugu bitandukanye ndetse no guhanahana ama opportunite nuvuga ayari aha uwundi muntu akashobora kuyabeneficiya ko ni izo porogaramu bariko barashyira bariko barashyira ahabona na cyane cyane ko bazanye abantu bakora iby'iterambere abari mu makoperative abari muri mu by'amahoro abari mu byo gushyira hamwe urwaruka kugira ngo bashobore gushyira imbere ibijyanye n'iterambere rya afurika rero ibyo bariko barahagarara ko cyane cyane bariko barahagarara ku bijyanye n'amahoro no ku bijyanye n'imigambi ijyanye na e-commerce no kuvuga urudandazwa ruciye kuri interinete byoroshye hanyuma twabonye ko hari ibibazo bitandukanye kuri ku bijyanye na e-commerce ko hari ibihugu bitayemera nk'uburundi nabwo nyine ntibuyemera kubera ko ngira ngo bivana n'ingene igihugu kiba kiriko kirayinjira mu buhinga bwa none ubwo usanga hariho amakoda amwe badashobora gutanga ariko ibindi bihugu byinshi ugasanga biremera iyo ikomeretse rero umuntu uzeye ubu ariko baragira bariko barahanahana ivyiyumviro ku ingene bashobora kugira bashobora guteza imbere ya afurika mu madomene atandukanye y'uburimyi ndetse hariho nk'abanyarwanda bavuze ko barimo ipiripiri bafite isoko niniya cyane yo kurima ipiripiri bavuga bati twashobora kugira mukayirima namwe muri bihugu by'iwanyu hanyuma mugashorera mu rwanda tugashobora kuyihingura nabo bayitwara muri shine rero twashoboye kubonana n'abantu batandukanye bakora ibitandukanye ibyo rero biriko biradufasha cyane kubona ingene dushobora natwe gukora ibituraba nk'abavuye mu bihugu bitandukanye mwo wese araba ibimuranga turafise umunywanyi w'iradiyo hejuru ry'amerika desire muri aho murakomeye niko twaho twakomeye muri hehe rere mu ntara ya kirundo muri komine busoni ni byiza cyane rwose turiko tuvuga cyane cyane ku nama yo kwihuza urwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye byo muri afurika iyi nama mushaka kuba mushobora no gukurikirana kuko iri ku murongo ngurukana bumenyi murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi kumwe n'umwe mu barundi bagiye muri iyo nama akaba arongoye n'ishyirahamwe ajape africaine eh, desire mufite ikibazo icyiyumviro duga ku ijambo mu kanya gato Eh, ko mbanze kuramutsa uwo mutumire mwadutumiriye ndabaramukije dede Eh, hama iki kibazo nari ifise Eh, murabona nk'abantu tuba ino mu hagati n'uburyo iryo terambere rizoshika tweri dushikiye Eh, urakoze kuri icyo kibazo cyiza ah, eric eh, nsengimana Eh, murakoze cyane dezi eh, iterambere rirashika rikabashikira kandi murazi ko eh, imigambi myinshi ibiriko irakoreka ikorekera mu ntara zitandukanye nimba nama imigambi amaproje aba yateguwe abera mu ntara rero azobashikira ariko ikintu ca mbere na leta y'u Burundi iriko ira- ira- irashira imbere ni uko mwogerageza kwinjira mu makoperative mukaja mu mashirahamwe eh, kugira ngo vyorohe n'ukoze umugambi kuronka abo bakorana byoroshe nayo iyo uri wenyene nyene kugira umugambi ushobore kugushikira uri wenyene bira- biraheza bikagorana ariko abakora imigambi eh, iyo bayicishije cane cane mu mashyirahamwe biroroha cyane gushikira benshi bishoboka no kugira ngo eh, bashobore kwiteza imbere byoroshe kuko baba basanzwe babikora Eh, murakoze ku nyisho muhaye turi kumwe kandi na daniela daniela mwiriwe neza Mwiriwe neza turabakunda cyane murakoze cyane rwose natwe turabakunda muri hega daniela Ah, ndi mu rwanda Ah, kandi kazina ninde ni nizeye imana nizeye imana duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro Ah, ikibazo nabaza urwo rubyiruko yego ese ibura akenshi ko usanga ibura ry'akazi muri afurika biterwa akenshi n'amasomo abana baba barize mu mashuri bitewe n'uko imirimo mu bihugu ah, mu bigaragara iba idahari hakorwa iki kugira ngo amasomo abana biga mu- mu- mu bihugu byo muri afurika bijyane n'imirimo ihaboneka noneho ikibazo cya kabiri hakorwa i- mbese kubera iki akenshi mu mashuri ah, batemera ko abana bihitiramo amasomo bumva ajyanye n'ibyo biyumvamo ahubwo bagahitirwamo ayo bumva leta yifuza ko biga ibibazo byiza ibibazo bya kabiri ikibazo cya kabiri ni ikibazo gishobora kwishyurwa n'abantu cyane cyane baraba ibyerekeye indero n'inyigisho icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose ariko reka ndamuha akanya ah, Nsengimana agire icyo avuze ku kibazo cya mbere duga ku ijambo Eric.
Eh, murakoze cyane Eh, ku bijyanye ni- n'ibijyanye n'inyigisho zijyanye no kwihangira imirimo abantu benshi eh, ubu bariko bara- bari- amaleta menshi atandukanye bariko arahindura amaporogaramu ajyanye no kwigisha Eh, mvuze nko ku- nk'aho mperereye mu burundi baramaze ku- kugira ku- guhindura porogaramu bahereye mu mashuri matoya ayo bita fondamental muri icyo gihe rero iyo ba- bigisha iby'imyuga bakigisha urwaruka rugakura ruzi ko rurangije amashuri rutegerezwa kwi- kwi- kwi- kwi- kwikorera ibijyanye n'iterambere rukarangiza rutazi ko ruzoze rinze muri icyo gihe biba risa ari byiza ko umuntu ahejeje ishuri aca aronka ibyo ashobora gukora ndetse no gukora amashyirahamwe yiwe ashobora kumuteza imbere ibyo rero ni ubundi biri ku meza y'ibyo turiko turavugana ko ariko ari amaleta yamaze kubibona ko by'ukuri bipfira muri mu- mu kwigisha eh, yamaze gufata iya mbere kugira ashobore guhindura i- iyo nyifato eh, ibi babicishije mu mashuri y'intango Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na jean baptiste muraho jean baptiste muraho muraho turaho turakomeye muri hega jean baptiste ni mu rwanda ndijumbura jean batiste mu karere ka ruhango ni vyiza cane gose akandi kazina ninde nijumbusha jean batiste ariko ku izina ry'akabyiniro ni batiri febure batterie faible ni ukugira ba- batterie forte no febure Ego, ni vyiza cane gose reka rero muje kwijambo duge kwijambo ikibazo cyiyumviro turiko tuvuga ah, ku nama iri kwibera i Arusha mu gihugu ca Tanzania inama yahuje urwaruka ikibazo mfite ndumva ko babahugura ku bintu bijyanye na entrepreneurship ariko urubyiruko ikibazo gikunda kugira ni ukubura ikintu bita igishoro icyo bita kapito noneho umuntu akaba yari- yarabyize mu bitabo ariko yajya gushinga nk'umushinga akabura nk'igishoro ubwo buryo ki babafasha gute ku buryo ki bagana nk'amabanke kugira ngo babone ukuntu babone nk'inguzanyo mu mabanki kugira ngo bashinge nk'iyo mishinga wenda baba barize wenda kugira ngo batangize ka- nka ntuze nko- batangize umushinga Nshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukenga turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa y'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na Venuste Nshimiyimana yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye Edith Rweyimana we yari abihagarariye turabashimiye kandi namwe nshuti mwese mwateze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza